nzamba nzamba irasamirana
amakuru na alama jeste barenga
ndabaye mwiriwe nshuti namwe bagunzi bagiye nzamba agateka kawe nikaze makuru twabateguriye ku munsi wa gatandatu igenzwezo ry'ingyaka binyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ayo nayo tuhere ku ngingo nkuru zikurikira amafaranga y'ababa miliyaridi zitatu z'amarundi nizo zakaswe abasirikare bo mu mabatayo atanu aheruka kuva mu gihugu ca somaliya ayo mahera bakaba bayakaswe ku gahembo kabo baronse k'amezi abiri muyo bari basanzwe baheraniye abasirikare bakaba badatahura ayo bakaswe niyo yagiye abacamanza nabo b'uburundi ngo batunzwe no kujya ibiturire gusa bigatuma baca imanza zidatumbereye n'izangondagonde ivyo bikaba bishikirizwa na barison ndashimira arongoye igihugu c'uburundi mu gihe yariko arugura kuri wa gatanu umwaka w'ubutungane abanonse vy'amategeko basaba umukuru w'igihugu guhagarika imyidogo ahubwo agafata ingingo nayo mu mpera z'aya makuru muraza gukurikira ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo uyu munsi dushimikira ku ikena ry'ibidanzwa vya nkenerwa rimaze igihe iminsi ryibonekeza mu burundi kaze mwese urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu inzamba akaburungu org ndasubiye kubaramutsa nk'uko nari nababwiye mu ncamake abasirikare b'u Burundi bahora mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia basaba kuronswa insiguro ku mafaranga bakaswe arenga ibihumbi amajana umunani buri umwe wese ku gahembo baronse k'amezi abiri bakavuga ko insiguro zitangwa n'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana rya gisigare sekadem zitabanyuze ahubwo babonamwo uruyeri rwo baruhishiye usuma bofise niyongera bidusigurira abasirikare bidoga nabo mabatayo atanu ya mirongo itandatu na kabiri ya mirongo itandatu na gatatu ya mirongo itandatu na kane ya mirongo itandatu na gatanu n'iya mirongo itandatu na gatandatu bose baramaze kugomborwa bava mu gihugu ca somaliya bidoga bavuga ko mu mafaranga bari baheraniwe baherutswe kuronswa amezi abiri muri ayo mezi abiri umwe wese yateza kuronka amafaranga angana n'imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi ku kwezi kumwe ariko baciye basanga amafaranga bemerewe kubikuza ku makonti yabo ari umuriyoni umwe n'amafaranga ibihumbi amajana ndwi mu mafaranga y'amarundi abo basirikare bakavuga ko ayo mafaranga angana n'ibihumbi amajana ane ku kwezi kandi ku musirikare umwe umwe babwiwe ko ari ayo bise transaction epargne muri koperative yo kuziganya no kuguranana y'abasirikare bita sekademe iyo nsiguro abasirikare bakavuga ko itabanyuze kuko ayandi mafaranga yose arabwa n'ivya epargne epargne akugwa ku mishahara basanzwe bahembwa mu gihugu kandi ku rugero umwe wese yishakiye basaba umukuru w'ibiro vya gisirikare kubabwira iyo amafaranga yabo yaroye kandi bagahabwa insiguro zumvikana abo basirikare ahubwo bakabona aho rwoba ari urugeri n'ubusuma bwakorewe ku mafaranga yabo abasirikare bose bo muri ayo mabatayo atanu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu kuko batayo yose ifite abasirikare barenga amajana indwi amafaranga yose bakaswe akaba ari hafi imiliyaridi zitatu mu mafaranga y'amarundi radiyo inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abarongoye koperative yo kuziganya no kuguranana ya gisirikare sekadem co kimwe na koloneli floribert biyereke avugira igisirikare ngo batange umuco kuri ayo mafaranga yakaswe abo basirikare bariko baridogera muri co gisata c'ubutungane nyene ngo abacamanza atari bake bagira ibituriye bagaca imanza zagondagonde ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu varise ndayishimiye hakaba ari kuno wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya gitega aho hariko harugurwa icese umwaka w'ubutungane umwaka w'ibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira bibiri na mirongo ibiri na kane varise ndayishimiye arongoye igihugu c'uburundi yagereranije abacamanza bagira ibituriye n'abantu bagerageza kurondera amafaranga hasi hejuru kugira abihembe ari nabo bise banziyemba umukuru w'igihugu varise ndayishimiye yavuze ko abo bantu atabatandukaniye n'abagwanyi kurwanya igihugu tumukurikira je ndazi ko mwebwe abacamanza naho umwe wese woherwa amakirohe bw'imiliyoni ijana ndazi ko mutozigorora kuko hari ku mutima umutima ari wo yango urumva kubera mwabuze amahera mwacemere twabanza ihemba ko twaze kuyabamuri banza ihemba ndabibabwira mushaka ni muce muba muti twe twagumutse ku bagara je ndazizi nyakora n'ubundi muriko murabagwanya mugwanije ubutungane bamugwanije umukuru w'igihugu sindabitinya kubivuga ari nawe bavuze muti tuzobazihemba nimubisigeyo muzane pankarte muti haramukire bazihemba ubu mwihembe none igicuriye so kwihemba ahantu abacamanza basigaye bumvikana n'abasuma b'igihugu ngo twongere twiba igihugu iri tongo twongere twibike igihugu iyi nzu tu- bakaza hamwe bakajya inama ngo ni ubutungane ubutungane bwamara ubutungane mu bw'umucamanza mubi ntabariko aserukira ubutungane na mushingamanza janvier bigirimana yanonosoye ibijyanye n'amategeko basubira ko abacamanza batazubwira bakora neza umwuga wabo mu gihe cyose bazokorera ku gitsure cy'umugambi uri ku butegetsi nddd kubwiyo nk'umukuru w'igihugu valisiyo ndashimiye yakwiye guhagarika ingendo yo kwama yidoga kandi afise ububasha bwo gufata ingingo ku bintu byose bitagenda neza turi kurikira uwo mukuru w'igihugu aribagira yuko ikiringo ciwe kigiye kugera hagati abantu barasemereye bavuga bati umukuru w'igihugu eh, nareke kuja mu bidoga eh, nareke kuja mu basemerera nareke kuja mu bavuza urwamo bavuga ko ibintu bitagenda neza ko igihugu capfuye nafata ingingo yisunze ibyo amategeko n'ibwizwa shingiro bimwemerera ikidutangaza rero uno munsi Eh, ni uko kuva ashikira ubutegetsi kuva imyaka itatu yose amaze ku butegetsi eh, tumubona ari mu byo kwidoga ari mu byo gusemerera ari mu byo gukora nk'abaharanira agateka kazina muntu eh, avuga yuko abantu bajejwe amabanga atandukanye bakwiye kwikebuka Eh, tukabona yuko eh, akamo ategwa na bamwe n'abandi kugira ngo akoreshe ububasha ahabwa n'amategeko ngo abogore igihugu atume ibintu bigenda neza ibyo bintu tukabona byaramutaye kuw'amazi Eh, ikindi naco kidutangaza eh, turazi yuko ubutungane eh, bufise ibibazo bikomeye uno munsi ntashobora gufata yuko abacamanza ari bo bantu bonyene bishe igihugu Eh, turamaze kumva akarira cyane abacamanza Eh, turamaze kumva avuga yuko abacamanza bose ari abantu ataco bamaze twibaza ko aho yihenda n'iby'ubutungane bufise ibibazo bikomeye ariko muri abo bacamanza harimwo bake b'intungane bakora akazi neza eh, babuze ubutegetsi bwa politiki bubashigikira kugira ngo bashobore gukora ibintu neza bisigura yuko igihe cyose no mu mabanga eh, yajejwe iby'ubutungane bazoha akazi bazoha eh, amabanga abantu bagambukira umugambwe sendefidede mu gihe tuzi ko n'abacamanza batatezwa kuja muri iyo migambwe eh, tubona yuko umukuru w'igihugu ivyaba ariko aravuga n'ivyo bakora ari ibihushane turazi yuko eh, kugira ngo umuntu ashobore kuba eh, nka procure generale wa repubulika Eh, turazi yuko umuntu ashobore kuba eh, umuntu ajejwe amabanga akomeye mu gisata cy'ubutungane ateza kuba ari umuntu ayoboka agamburukira umugambi sendedefitete mu gihe rero abo bacamanza bazoba bariko bakoreshwa n'umugambi bazoba baronka eh, ivyo biti vyo mu butungane eh, biciye mu mugambwe eh, twagomba tubwire eh, umukuru w'igihugu yuko ibyo ariko aravuga ariko ahenda abarundi kandi ariko atana umwanya eh, nta butungane buzoshobora kwigenga eh, bataretse eh, ngo abatwara ubutungane batwara ibisata by'ubutungane haba mu za parike canke muri sentare babe kuko abacamanza bazobereye atasano basanzwe bafitaniye n'umugambi uri ku butegetsi inyuma y'akaruhuko gato tubandanye n'aya makuru twabateguriye
inzamba ubu naho ni umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko ikiganiro ku isoko cuno munsi gishimira ku ibura ry'ibidanza bya nkenerwa imaze iminsi igibonekeza mu burundi ku isoko cuno munsi muhishirizwa na kanyine dusabe
ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo radiyo inzamba agateka kawe radiyo rpa ijwi ry'abanyagihugu na radiyo televiziyo renaissance
haramaze iminsi ibidandazwa vya nkenerwa nk'isukari isima igitoro ibinyobwa vya burarudi bikunda kuza birabura ivyo bigatuma haba abikikamukiriza mu kuduza ibiciro be none iryo kena ry'ivyo bidandazwa vyoba biva kuki hokorwa iki kugira ico kibazo gitorerwa umuti ibi nivyo tugira tubaganirire muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa kabiri nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku isoko mugishikirizwa na jewe karindu sabe kadre Burundi ni bunyene babupfukamye mu nda
abategetsi muri leta bo ku rwego rwo hejuru basigaye ari abadandaza bari mu batuma ibidandazwa bikena umushingamateka baciminsi donatire yabibwiye umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uwa mirongo itatu myandagaro yari aramutse yarengukijwe n'inama nshingamateka kugira yishyure ibibazo uwo mushingamateka agasaba umushikiranganji ko yobuza ivyo bihangange muri leta kwivanga mu vy'urudandazwa ugerageje kuraba ubu usanga umuntu acuruza isima w'urwego rwo hejuru usanga ni umukozi wa leta kandi mu ndongozi ikomeye cyane ugiye ukaraba ahantu hari mega wumva ngo niwe umutegetsi akomeye hariho abadandaji bamwe bato bato gushyika uno munsi bugaye kuko ntibashobora kuronka bya bintu bahora baronka wa muntu akomeye niwe aca bitora byose akaca bijyana kubidepoza ahantu hamwe nyakubahwa mushikiranganje mugiye gutunganya gute ku by'ukuri ibi bintu by'urudandaza ku buryo umukozi wa leta akora akazi ka leta umudandaza agakora akazi kiwe kuko nimba ari umukozi wa leta akeneye kuza gucuruza nahagarika iby'akazi ka leta hamagende kudandaza kuko biri mu bituma mu by'ukuri ibintu bikena umushingamateka ibyo yasabye umushikiranganji ntiyabimwemereye chantal nijimbere umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro yamwishuye ko igikuru ari uko umudandaza wese akwirikiza amategeko ico ari mu gihugu n'ico akora ubushikiranganji butabiraba mu kumuha uburenganzira bwo kudandaza umuntu kugira yitwe umudandaza nta karangamuntu bamusaba yerekana yuko ari umukozi wa leta cyangwa akorera eh, ibisata bindi gusa icemeza ko umuntu ari umudandaza hariho amategeko yisunga ayo mategeko naho nayo akamuha uburenganzira bwo kuronka igipapuro ndangamudandaza abafise nif abafise registre de commerce abafise n'aho adandariza aha igikuru si uko umuntu yitwa naka canke ko umuntu akorera igisati kiniki canke kiriya ahubwo igikuru ni uko umudandaza wese yokora yisunze amategeko agakora afise ibimuranga nk'umudandaza agaheza agakora yubahiriza amategeko n'amabwirizwa agenga igisata c'ubudandaji umukozi wa leta wo hejuru ntashobora gukorera neza igihugu igihe ari umudandaza kuko azokwiyumvira ahanini urudandazwa rwiwe imbere yo kwiyumvira ineza y'abanyagihugu bivugwa na gabriel rusiri arongoye ishirahamwe oricom rijejwe kurwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta rusiri yagiriza umushikiranganji ko iyo nyishu yatanze ariyo kwikurayo nta tegeko na rimwe rihari ryemerera abakozi ba leta kudandaza duhere eh, ku itegeko ryo mirongo umunani n'icenda rivuga ibijyanye na regime de compatibilité kutabangikanya amabanga hanyuma tuje tuja ku ibwirizwa shingiro tugendera ku uno munsi aho iryo tegeko uhereye ku mukuru w'igihugu eh, rivuga yuko ata muntu n'umwe igihe ashinzwe amabanga ya leta avuga yuko kaba akazi uhemberwa cyangwa udahemberwa bimwe umuntu akora ataka inyungu asaba kirazira kubangikanya bimwe bita reze kompatibilite ikigira gatatu mwomenya ni uko muri leta bagize urunani yuko bateza kudandaza n'aho amateka bibabuza ibyo rero inyishu y'umushikiranganji twebwe umushyiramo rikome tuyifata kuri muri iyo ntumbero yuko ibyo bintu biriko birakogwa bikogwa binyuranije n'amategeko kandi kubibaza cyangwa kubivuga bo babifata nk'amakosa ugiye kurabaho abasoda abapolisi abashikiranganji abayobozi bakuru abakozi ba leta bagiye mu rudandazwa igihugu icyo bita adiminisitirasiyo cyaciye gihenebera ibijejwe umutekano n'ubutungane n'ibindi bica byigira bisa nk'ibiri mu ibarabara niko bigenda muraraba igihe kuri habyarimana ingene byagenze murabe kuri mu butu ingene byagenze wasanga abasoda abapolisi bo muri adiminisitirasiyo bibereye mu byo kuhiga amafaranga gusa ibyo rero bica bizana ingaruka mbi nyinshi cyane y'uko atakintu cy'igihugu gisubira kwiyumvirwa ikindi nacyo mwomenya erega abo bantu bagiye mu rudandazwa baca biyumvira iby'urudandazwa rwabo gusa ntibashobora gusubira kwiyumvira ibijyanye n'igihugu kubera usanga umengo ni umurongo watanzwe n'umugambi utwara ubona umengo ntawe ubivuga ikintu gikwiye gukorwa ni uko mu by'ukuri bokumva ko ibi bintu abanyagihugu babivuge abashingamateka babishoboye babivuge n'abandi bose babivuge kuko ni ikintu kizozanira ingorane nyinshi cyane igihugu
w'igihugu evariste ndayishimiye wewe iryo bura ry'ibidandazwa bya nkenerwa abiha intumbero ya politike yagiriza ababinyegeza ko babikora mu ntumbero yo kumuteranya n'abanyagihugu yabivugiye mu nama yagirishije mu ntara ya gitega muri ino ndwi umukuru w'igihugu akaba yari yaranagirije abadandaza igitoro nabo nyene ko bakinyegeza mu ntumbero yo kugumura abanyagihugu aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi karindi usabe nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye
cyari ikiganiro ku isoko
arakoze kahine dusabe mu gusoza n'amakuru nko mumenyereye ku minsi yose ya gatandatu mukurikira amakuru yanzwe n'ibinyamakuru bitandukanye ku burundi aho uno munsi tuyashikomerwa na edi claude ninahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radiyo y'ingamba
kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi turatangurire kuko imenyeshamakuru iwacu canditse ku nteguro nshasha y'ibisagara abakenguzamateka bavuga ko hari akagihaze igihe umushikiranganji ajejwe iby'inyubako yariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka ku wa kabiri igenekezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa munani uno mwaka abakenguzamateka bavuze ko kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza hariho ivyobanza gukorwa umukenguzamateka jean bosco ntunzwenimana avuga ko hoba ingingo ziherekeza uwo mugambi zisigura neza amategeko yokurikizwa mu kubaka neza igisagara cya bujumbura muri izo harimo gukoresha neza ibibanza byagenewe amabarabara canke ibibanza rusangi ivyo ngo bizotuma abasaba impusha zo kubaka boroherwa yaribukije ko umugambi wo gutunganya neza zone ya buyenzi wari washinzwe na leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda utigeze uja mu ngiro tukiri kuri ico kimenyeshamakuru nyene candika ku bantu baba muri quartier sokarti iri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura bategerezwa kuba barimutse imbere y'igenekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi k'umunani guheze abo banyagihugu bahamaze imyaka mirongo itatu kuko bahaje bateshejwe izabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bamwe muri bo baramaze kwimukira ahandi abandi nabo ntibararonka uburyo bwo kwimuka kuko bategerezwa kwiyubakira amazu mu kindi kibanza bahawe mu marambya mu nkengera y'ico gisagara basaba gufashwa kugira ngo bashobore kwimuka tubandanye na Burundi eko candika ku majambo akomeretsa kandi agatesha agaciro umuntu ayo nayo agashikirizwa n'abarongoye abandi mu mice itandukanye icyo kimenyeshamakuru kivuga ko abayakoresha babikora ku kutamenya kuko nabone bishobora kubagirira ingaruka mu kiganiro icyo kimenyeshamakuru cagiranye na anshel niyonzima umwigisha mu makaminuza yanonosoye ibijanye no kuba imboneza mu bandi avuga ko mu gihe imboneza ibwiye amajambo atesha agaciro umuntu canke abantu bibatera umubabaro bagaca nabo barondera kwihora barashobora kuvuga nabi iyo mboneza mu ntumbero yo kwihora nayo bikayitesha agaciro mu banyagihugu imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi tuvuge ku byanditswe na ibm news ku bijanye n'amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare yasinywe hagati y'uburundi n'igihugu c'uburusiya martin niteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere ridakumira kuri uyu wa gatanu yariko arabisigurira abashingamateka hari ikibazo yabajijwe kijanye n'uko ayo masezerano atotera ingorane zifatiye ku migenderanire mibi iri hagati y'uburusiya hamwe n'ibihugu vya buraya na amerika umushikiranganji yishuye ko uburundi ari igihugu cikukiye ko gifise uburenganzira bwo kugiriranira imigenderanire n'igihugu icyo ari cyo cyose gishatse iyo nteguro yaremejwe n'inama nshingamateka aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri ino ndwi kuri radiyo inzamba agateka kawe mwari kumwe na edi claude ninazwe nkaba ndabasezeye naho kuwa gatandatu uza
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radiyo y'ingamba
arakoze di claude inazwe n'inganzuro dusoza ano makuru twako turabashikiriza nshimire bagenzanje bafashije kuyegeranya mwakoze mwese mwayakurikiye anema majesté barengane bashikije nkaba ndifuje kuranirwa mu byanyu no mu wanyu mugira iteka niteka